o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso a go bonolo go amogela le go tswelela pele ka botshelo ba gago ga o tlile wa betelelwa ke go boditse lwena o le moreetsi ko lapeng gore <laughs> a ke selo se se bonolo a ke selo se o ka tsogang wa re o amogetse le ga o ka tsamaya counselings sebaka sa ngwaga dingwaga di le pedi wa bua le baruti wa dira dilo tse dintsi wa go go ntsintsi fela eh, eh, go tle go te bua o tla siama me yaanong go na le sengwe fela ka gone go bua go o tla siama <laughs> wa bua wa siama o siama nakwana tshwana le loso um go na le batho ba batle ba pateletse batho gore ba amogele o itse ga o tla iphitlhela o tshela le batho ba ba go pateletsang gore o amogele le batho ba ba sa khone go tlhaloganya gore ga re tshwane re le batho motho kana batho ba ba sa khone go tlhaloganya gore wena wena o tla lebagana le seemo se o ka tswa le loso e ka tswa le petelelo kana ka mokgwa ikutlwang ka teng ka nako eo um ba ba re ga e wa tepa o go leng go ke tla ke re ga ke hutse ope ke tle ke re nako se dingwe leta wena ema pele selo se wa se go diragalela o tla akanya le go araba le go bua ka tsela e, e farologaneng nako tse dingwe ga batho ba tlotlela motho gore kana motho a tlotlela batho gore o beteletso yang but bontsi jwa batho ba na le go tsela ka ekete o dire ka bomo he nna nka be ke dirile se he ke ngono sa ke ono sa tshabe eng eng eng to tsa o tshwana le tseo o ne o ke re motho wa go bolelela ke a go bolelela gore go diragetseng ke ne ke sena maatla na kwa teng le ga ke ne ke sena maatla ka gongwe batho ba kgotsa motho o na le dikgoka gone go sena ka tsela e nngwe e be na ga o tla go tla batho ba go filisa ka kete o dirile ka bomo kgotsa o ne o ntse o batla go nne jalo ke ngwene o sa tshabe ke ngwene o sa morage ka bo mo lomile ka bo o dirileng dilo tsewa ke tsone tse e leng gore bontsi ba nako di feleletsa dikgoba ba tswa setlhabelo gore ga o tlhaloganye mo le ga le tlantse seka ya lolololo um clinical psychologist a rona teng ka kwano gore bolela fela jalo gore a mme tota go bonolo um mme mankgapela a tumela re go amogetse mo motsweding fm dumela le bo ke dumedisa bareetsi mo motsweding fm o tsogile sentle mo tsatsi la gompieno no thata ke tsogile sentle gona molate ke tsogilang mo gae mo ehe no re tsogile sentle le rona ka kwane re tsogile sentle ka eh, kwane e eh. eh, ke helanong re re re re ronkgela bomme ba le bantsi motsatsi tsatsi la gompieno mme re sa ba ronkge ka maika ka ma ka bomo re ba ronkgela ka go ra ra leka go bo go ba fodisa akere Mm, mm-hmm. bontsi ba rona re itse gore petelelo ke eng re itse gore go diragalang batswa setlhabelo bontsi ke bomang jaanong mo tsatsi la gompieno ke batla re shebe motho o ka fo gare o motswa setlhabelo a go mm. bonolo sa ntlhaela gore motswa setlhabelo a bue gore o beteletswe go sa kgatlhetse gore a ke mpapa ko lapeng a ke malome a na le ko monnateng eh, ona itsamela ona apere jang go diragetseng a go bonolo gore motho a bue ga go bonolo le seng um ke tsone tse e leng gore le ga re ka sheba dipatlisiso tsa gore motho mongwe ba tle ba bue gore di-statistics tsa batho ba e leng gore ba kopane le botlhoko bo ga di fitlhelele ka gore mhm. bontsi ba batho ga ba gore ba swaka sephiri seo go fitlhela e le bogologolo ga e itlhela nako o e kopana le mme o setseng a le bo sixty years a ba khona go re ga ontse a tsile ka se sengwe fela motho motho ka faletse ke ngwana motho mongwe e re ga ontse o re wa ya wa ya ba gore re kana ne kile ka ka kopana le setso se tshwana le se ka se ka ka ra ope sepe so me a go ra gore botlhoko bo boa boa kokobala motho mo bo kana ba kokobala mare ga ntse ke ntho e leng gore mo maikutlong ke ntho e leng gore ga e tsamaye mm, mm, mm, eh. ke eng se se dirang gore ba se go se ka ga nna bonolo mo go bone gore ba bue um ke gore ke ne ke ke tshwere ko bofelong ga one o bua gore gantsi re na le ra gona le ditumelo tse di rileng nako e nngwe tsa gore ga o ne o beteletse go na le sengwe se se phoso se wena o se dirileng motlho mongwe kore baitshwaro a gago ka nako eo or ka nako e fetileng o emese one ao le teng se seng ke gone gore e re go lealo ka gore go ikobanya go gontsi kore ke go ikobanya go tla pelela gore mare why ne ke sa bona gore motho wa ka ba matla dira yana mm. goreng ke ne ke mo tshepa ke ne ke batla mmodi mm. and ka gore ke ka mokgwa re godisitsweng ka teng sosela tse sengwe ka teng gore gantsi ga o na le so tsa go tshwanang le se batho gantsi ba sheba wena pele ka re ko wena o phoso mm, mm, mm. and se sengwe sa be ke gore a kere ditlhong tseo ke gore ka gore um kgatelelo e tshwanang le eo ya go betelelwa ke gore e tsene mo ke gore ke boteng ba gago o e leng gore o tla fitlhela e le gore ga se gantsi batho ba tlhaloganya gore violation eo e boteng ga kanang kang so ke sona seo se leng gore go thata ka gore yaka o bua ke botenteng ba motho tota go bua nnete mo o sa dumeleng gore a motho a ka tsenela ya thata mo go wena yalo a sa kopa or motho mo e seng ka tumelano ya gago mm. and se se ka ne re bua ke gone gore gantsi re a itse re ka re ga o dumelwe ke gore aka ka re bua gore go tla bo go tena ko ngwe akela motho nakong gore ke mm. wena o dirileng yana so ha o ka re malome o go tla bo go tema ngwana o ngwana o ke ngwana a mohutamang a ka akela batho a riane so ke tsone dilo tse e leng gore ga itse go thata ka gore a itse gore kgang ya pele fela go thata gore o dumelwe and re gape gore le support eo tshegetso eo ra re setse re ntse re itse gore ga e kalo le a ka re setse re ntse re itse o setse ntse utlwa ga o mabeteletsana gore o ne a batlang mole o ne a batlang mole so a mm, teng ke mm. stigma seo se re itseng gore setse se le teng mo teng ga pelo tsa rona setse re itse gore go thata gore o dumela and i think le bone babeteledi ba itse gore ga bana go ba itse gore la fela ka go teana e ka re society ya thata ka mo go bone kore mm, mm-hmm. ditlamorago ga dio go bua nnete ga di kalo tse mo tirong e tshwanang le a re tsenele mo maikutlong le tlhaloganyo ya motho o a ka tswa a beteletse dingwaga di le lesome tse di fetileng mme go mhm. santsene go pala le boyanong o mongwe mhm. ka tswa le dikgwedi di lesome o mongwe ka tswa le dingwaga di le pedi go diragala mo mhm. maikutlong le tlhaloganya motho um ya ka ke bua kere mo maikutlong a motho mm. ha a na a bete a gona a na le le le so sa go tshwana le seo ke gone gore gantsi ya ka batho ba e bitse rape trauma go gore ha e tshwane le di so kere motho ga gore ha e tshwane le ha ka motho motho a ka tsheitswa ke koloi or la e le go nako motho na ka go betsa go botlhokwa ke mm, mm. mme e ya ka ke bua kere go tsenela ga teng ke go tsenela go e leng gore le gona meana rona batho ba re berekang ka tiro tseo every time ra ra ra ithuta gore ga e tshwane le dikutlobotlhoko tse dingwe tse re di itseng hmm. batho ba ba tswang mo ba tswang mo mo experiencing eo ke tsone tse tsa gore nako nngwe a kery anong ha a sa jalo gantsi ke tsona dilo tse di bua di ntse di bua di bua mo tlhaloganyong ya motho di bua di tshameka ke re la tsa ga o kile wa kopana le accident wa kopana le eng or mongwe wa go ba go betsa ora re o tla dula ntse akanya so se gore mare a ba dira eng ya ya mm-hmm. tshameka mo tlhaloganyong ya gago jaanong ha ba tsena ha o e, ditse ka se tshwana le seo e bile gore a go ebile ha mm. ka gore o tshogile kgang ya pele ya gore ga batho ba ka utla ke ke sephiri sa gago mm. ga ke bolela batho ba ke ditlhong tseo ke gore mm. shame e kana-kana guilty e kana-kana e rwalang so go ikobonya ga gago go ya go ile and go amana le matshelo a mantsi ko goreng di-area tsa gago tsa botshelo nako ntse ko tirong ke mo lapeng ke ke go nna le di le le le botsalano bo bongwe ga o se tlholo tshepa batho le wena tota ga o itshepe mm, mm-hmm. so se sengwe se sengwe se se leng teng ke kwang gore bo itshela gore go ya go ya bo go nna le se se gantsi re re buang ka sone re bua ka depression mm. e nna teng e nna ntsi be re bua ke se sengwe se re bua ba re ka post traumatic stress disorder ga e etse motlhofo jaanong ga go le yalo o ntse o na le dikakanyo tse dintsi kore re ka re ke ditoro o bo o simolola ipotsa ka re tlhoa go e tsaya sentle mare ka gore yanong nako e nngwe le e nngwe o dula o ntse o tlhaloganya gago all the time e, e mo se se diragetseng e mo se se ga o kgone gore o se fetise ga mm. o bona motho o mongwe nako ngwe wa ga go na le sengwe se go lemogosang se ka ke sa motho wa gopola ka so seo o setse o tshaba go ya go tswela ko ntle o setse o tshaba go kopana le batho ba bangwe so it ka like it affects almost every part of your life mm -hmm. e eh, ha eh. go ntse jana eh, di coping skills ke tse di feng motho a ka a ka ikokanya jang jaaka o setse o kaile gore nako tse dingwe um eh, tlhaloganyo maikutlo mmele wa tlhakatlhakana ga o feta mo lefelong la mm. teng kgotsa o mm. bona mongwe a tshwana le motho a teng kgotsa le batho ba teng go gontsi fela go a diragala mo go wena le ga oh. e ka nna dingwaga di le dintsi um gore ga o feta mo lefelong leo o nne le kagiso a go a kgonagala le gore o ka dirang ga o ipona gore ga o feta fa o a tlhakatlhakana kgotsa ga o gopola nako a teng le ga o lebeletse di-news jaana dikgang gote ngwana o beteletswe kgotsa nkoko o beteletswe le wena ka boena o feletsa o simolola o tlhakatlhakana goreng motho a tlhakatlhakana le gore o ka khoupa jang ga go ntse jalo le gore o tswelele pele ka botshelo ba gago um wetse ke tle ke bone kare nako e ng go nna go botlhokwa gore o bue motho mo go kopana le psychologist kapa social worker nako le ko kerekeng go na le batho ba dile counselors ka ga tota se se setse se leng gore motho o ka se fenya o le esi kere mm, ke rialo mm. mare ba teng batho ba e leng gore ba kgona because boteng ba rona ga re tshwana ke nako e tsotlhele gore ba bangwe naturally maybe ba na le bokgoninyana boo bo bo mm, leng teng nako o fitlhe e le gore a kere mo matshelong a re le mo gone o tla kry-a gore ga se keng dikgwetlho di bile tsana dintsi thata mm-hmm. so tseo le tsone dikgwetlho tse dintse ne gore o tla ntse o na le tsone le tsone di fokotsa um ke reng um ke gore go gago gore o cope dilo tsa go tshwana le tseo se seng se ke se se ke rata ke bue pele ka bonako pele ga ke tla mo le ke gore nako nngwe re gopole gore di ka mokgwa di ditlamorago tsa di-interact teng nako ga se tsa ditlhaloganyo fela o betla mm. e le bolwetse bo o sa botlhaloganyeng fela ko motho a tsena setse go na le mo metso o tshwara ke mo metso so malwetse a mangwe a tla a nna teng e le gore ga itemogese gore a tswa mo mo kutlo botlhokong eo mm, mm-hmm. so e gore e ka affecta batho ka tsela tse di tsayane ke boamare ke ne ke re ke bona kare o itse go nna thata ga e le gore nakong ga o kgone gore o o avoide pleke eo nakong gore ba bangwe ba feletsa le gore ga ba ile go ya koo ga ba fete mo tseleng eo ga ba fete mo kae-kae so i think botlhokwa ke gone gore ga go na le mongwe o o itseng gore o na le bothata bo o kgonisa gore o hete gone mo ka gore tla re ga le tsena mo maybe le bua ka yone ka yone tlhaloganyo go e ya go gongwe so nako e nngwe ke ga ona o ntse ipolelela fela o ne ipolelela gore no le sona se ke tla se kgona ke tla se kgona kore go na le go bua le wena ba tse ba re self talk go na le tsela o tshwanetse gore le ontse e, o ikgopotsa ka tsatsa ne se phoso yaka e ne se yaka mm. se se tla na le tsone ke tla se feta ka ke fetile tse dingwe mm-hmm. and ke bana kare gantsi ga o boela ko mathata mao o kile nna le one o re kana nkile ka nna le bothata bo ka bokgona le bone bo ke tla nna ke bokgona mm-hmm. and all the time batho ba tlhaloganya kana ga gona sepe se se dirileng se se dirileng gore o bone mo maemong ao Mm-hmm. and, we must remember that yeah tla re utlwe baretsi ba rona bone ba reng kase eh. yo madumo selebo yo yo wa since ke reipiwa ka 90 92 ya yeah 92 o selebo even today go thata man go na le nako ele go na letsatsi le leng kile a re ke le ko jobek ke tsamaya ko jobek ha ke re ke a feta mooko small ka bona mosadi yo mongwe a apere diaparo tse tshwanang le tsene ke diapere the daina ke raipiwa ka lona o slep ka ema ga ke bone ke mogara tsela ga ke utlwe dikoloi ka ema dikoloi di apeperesa kore till today o slep ga ke kgone sometimes a ke batle go bua maaka a ke lakatse le motho wa ntate gore a ka ntshwara nako e ngwe ga ke file le nex gore nka go bala le motho wa ntate e ga e sempolo go lebalega a ke rate go bua maaka gae sometimes o feel like o kare o ka lla o nna le dipotso tsa gore why why e tsagetse goreng ke reipile why selebo madume a selebo nna ke bone go ka nna bonolo gore ka o ka amogela ka gore dinako dingwe o ka iphitlhele o na le malwetse ka ntlha ya go betelelo yaanong ga o nagana gape gore kana malwetse a ke a kerile ka ntlha ya go betelelo o nna le letlhogo gape le go amogela go le go a fela mo wena gore o ka nna fatshe wa re ke amogela fela gore ke beteletse le ene gape ga o mmona a tsamaya fa le motho o go beteletseng o tlo o nagana o tlo nno ntse o nagana gape gore kana motho o mpeteletseng ke ene ole Yaanong gape go ka se kebe go amogela gore ke beteletswe go siame ke beteletswe. Ke a leboga. Ke lerato phatso mo motlhabe. Eh Menkabele eh ga ba ga borre ba ba ka ya kgolegelong ga motho a fetsa go betelela motho a ba ya kgolegelong a go a go tlisa kagiso mo go nna gore sa ka bona motho nako le nako ga a feta fale go tle go thusiwa ke nngwe ya dilo tse di fokotsang botlhoko ga se gore go a fela ka ba bua go tle go thusa mme a ka re a kere mo gae mo gantsi ditlamorago ga diyo <coughs> nako ngwe bone motho a teng wa tshwere gote fifteen years ka mhm. moso wa mmona gape o mo kgosi mhm. go e kae ga o tlhaloganye gore goreng o mmona and-e sa se buang se wa pele o ne a bua gore o na iphitlhela dikoloi di feta a sa itse gore goreng mm, mm. eh, and go a iragala mm, eh, eh, botlhoko ba teng gore gantsi batho ba ba nnileng le experience eo ko re nakong re ba bonana ba tsamaya ba re nako re be re bone ka re tlhaloganyo tsa bone ebile ga di tseye sentle ga di reng eh, eh, eh, a ke seng reng because mm. yaka okay marene o ne botsa gore a gotse go thusa gone go a thusa kore di dintsi dilo tse di ka thusang a ke raka me re bua gore tshefetso ya ko gore nakwa motho a buile le motshepetso ya thusa mo bathong ba ba leng gaufi le wena mo disikeng gore di tsaleng tsa le ko kerekeng go a thusa gore motho o na go dirile alo ebele gore go nne le ga nna le ditlamorago a tshwarwa a reng mm. go a thusa gore um nako nngwe e be le gore aka o mona bua re malwetse a mangwe nang le one ga o tsera fela ka gore motho a bakile a kry-a thuso ko di-psychologisting gore ko dingakeng ga e le gore motlhomong e ne a re ga ne go simologa ka bonako ba mo fa ba mo fa treatment e kgonang go thibelela ka bo di-h i v e kgonang go treata sexually transmitted infections e leng gore mongwe le one go na le kgang ya gore pregnancy of some sort e, e, e, mm. dilonyana tseo tsotlhe tseo di a thusa yaanong mm. o gopole gore nako nngwe go bo go nna bothata ka rotlhele gore le mo mmeleng motlho mongwe motho na utlwile botlhoko kore di tla ka tsela tse dintsi le gore go na le batho ba e leng gore ba sebetse le gore ga ba sa tlhole ba na le bana go tsile ga tla gore ka mokgwa e leng gore re peo e ne e tsamaya le dilo tse dintsi ka teng ga go kgone gore motho a ka lebala ka gore every time ga e tšhaba mo mmereng every time a go irega so wa gopola gore go iragetseng mm. so dilo bonnyane bonnyane batho gore ga se tsela e one fela e ka thusang go bua nnete ya modimo and then le yone gape se se sengwe se e ne ke bona ka re motlho mongwe mme re ka se sheba mara re re kgone gore re tsile ka nako tsa nako le di-resources hmm. ke dilo tsa di-support group tse ka gore nakong ga o na le ba bangwe le kgona go bua le ba bangwe go a thusa le go volunteera o hmm. kgone gore o bone ba bangwe ba e leng gore ba fetile mo nakong ka fitlha gore ke dilo tsela tse dingwe tse di thusang mm-hmm. eh re a re boele ko go ene motho o ka ka yana fela um nako tse dingwe a batho batho ba ba tshelang le batswa setlhabelo ba petelo o fitlhele fa le motho a na le letshogo le le tseneletseng kore sengwe le sengwe fela o setse a tlola wena wa mm. itse mo boteng jwa pelo ga goreng o tlola ga ba tlhaloganye gore motho o a sa kgone go emelana le lefelo le le tletseng batho ba borre ga a mm. kgone go tlhaloganya gore motho a senke a ntsha sefuba kgotsa a senke a ntsha mangwele kgotsa a senke apara diaparo tse di mo mm. tshwarang mme e bekete batho ba o tshelang le bone kete ba go felela pelo batho ba ba ba tshelang le wena go sa kgatlha go se reke sebaka se se kae ba tla go ema jang nokeng um wetse se se tla go emang nokeng ke eng ke gone gore a re leke gore ga go na le mongwe o beteletseng ke gone gore re ne re morate ka tsela e ne re tse re morata ka teng mm. a ke re tlhaloganya gore nakong motho o go na le tlhaloganya gore a re o damaged mm. nakong o bona kare go na le sengwe se se rong a ka se bone le go tsamaya a ratiwa a ka se tlhole kore ha le mosheba le mosheba ka tsela e nngwe um kgang e nngwe e leng teng kana gopole ba bangwe ba tla ba sa batle ko gore ba leng ko teng ba irang o gopole gore the other way e leng gore nakong batho ba kile ba betelelwa botlhoko yalo e ba ka nnang le yona ke gore ba feleletsa le bone nako nngwe ebile ba nna se re re batho ba promiscuous mm. ka tsela ya go ya go ya go ya go dila resource pain are after all ke physical damage mm. so what's the point mm. nkana ka nkana ka inela mang kapa mang nkana bile ka ba ka rekisa after all ba tshotse fela ba sa kopa wa tlhaloganya dilo so mm. dilo tse dingwe over a long time ga motho a kilatsa mo re simla re bona behavior e changile or maitshwaro a fetogileng mm. so ke ne ke re a re ba rateng a re ba reetseng so se mm. botlhokwa se ke tse ke bua ke re no especially ngwana gago e re motho wa gago o mo ratang or whatever please believe them because mm. i think se gore gantsi we don't believe them mm-hmm. o ka kry ngwana a tla yana o setsantse a itsa go ke gore ile ka re se ka tsamaya bosigo ne ke gore ile yana mm. gona yana go itse kgale o taboga mo morago ga motho o ne o batlana ka ba rileng bona mm. gore o apara mm. and we say those things without even thinking twice and di tswa gantsi di tswa mo go rona mo lapeng before batho ba ko ntle ba ka bua gone fela mo lapeng we start saying those things without thinking twice hei ke kgang e, e tlelele e ntsi e re e e ka tshwana ke gore tsene le mo gone jaaka o bua mo nakong e tlang re tla lebelela tsone di-support group gore di thusa jang re lebelela le ba ba kwalang o fitlhele fa le um di-celebrity tse morago ga dingwaga di lesome motho be le gone a tlhagelelang mm. goreng mm. a tlhagelela morago ga dingwaga di lesome gone go se bonolo ga ba e dire ka bomo ka ntlha gore batho ba tle ba botse mm. goreng goreng a kwala buka gore o tlile a betelelwa morago ga sebaka se se kana-kana ya bo e le gore e nnile loeto le letelele thata mo gene ah, gore a tla re re eh. tla lebelela tseo mo nakong e tlang a kere ke timetse thata bathometse eh. ra leboga ke oh. clinical psychologist a rona nkgabela marumo e ka bokhutswane fela tsa ka utlwile le go igarela ga go bonolo ebile ga ke solofele ke so se o ka se amogelang ga ke solofele gore ke selo se se amogelesegang um mang a rata mang a sa rate go dilo di le dintsi tse e le gore bontsi ba nako di feta di go kgotlha gore soswa se boe se boele mo maikutlong a gago se boe mo kakanyong ya gago go dilo di le dintsi tse di diragalang mo go wena o tshaba borra o tshaba go apara jang o tshaba mafelo mangwe a rileng o tshaba le go feta le mo la tiragalo o tshaba le le go apara mofuto wa diaparo tseno di apere a o ka tsone o apere le tracksuit ya tracksuit a o sa tlhola o batla tracksuit a o sa tlhola o batla le label ya tracksuit wa ka ntlha ya se se go diragetseng ka nako eo ga ha go bonolo ke setlhabi pain e ke sa itse gore motho a ka e tlhalosa jang mme nako tse dingwe be tlhomola pelo ka gore o fitlhele re tshela le setšhaba se ke teng ha se tlhaloganye gore a man wena man setse le dingwaga di le mmalwa o sentse o o na le letshogo le le tseneletseng um o tla bua baruti ba tla tla tsa ba di-psychologist o tla dirang o tla dirang moruti o feng go to ke boetse keng ba go tla diragala mara e wa peine yone mpotse ke a itse ga e tsamaye